الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آه، درسي كنا كاغويا سبت إنو فرأنو آه، تربان دبري آه، وان إن فرأتني في ججة torbaan san duraa darsiitu korra utaallee turre Eh, saniin dura eh, waa'ee bishaanii fudhannee baranne Eh, gabaabinatti akka bishaan yoo wanni najaasa'a tokko bishaanitti buute bishaan sun najaasan sun akka bishaan san najisan goone yoo bishaan sun jirjiiraman male jirjiiramni bishaanii ka jirjiiraman jedhamu yeroo hundayyuu tokko waa sadihiiti takkaa lamaa sadihii waa sadihiiti kana jechuun yookaan argaan bishaanii jirjiiramu wanni akka dhiigaatti buute bishaan diimatan yookaan ammoo hafuurri bishaanii eh, jirjiiramu yookaan ammoo eh, dhandhamni bishaanii jirjiiramu waa kana sadeenirraa bishaan yoo jirjiirame waan najisaatiin bishaan sun najisa tahan waan ammoo tun hin tahiniin bishaan sun xaahiruma jechuu asitti amma gaafiin jirtu eh, bishaan tokko ka najisa guddoo najisaaye yoo akkasumatti lakkisanii bishaan guddoo garba wahii keessa ciisa wanni najisaa itti buutee najisaawan yoo akkasumatti lakkisanii bishaan najisaa kana yoo akkasumatti lakkisan آه، طيب آه، كتابة تسليمنا آه، دوبا بشان توكو قدو يو لفكاين وانا اكا غربا تا اكا هارود تيكو نجيفني تبو اي نجي سيسي نجيفني كون بقتين هورين اتبقتي اي فكاين نف بشان قوتون اجاواني جرجيرمن نجي ساوان جيتشو bishaan najisaawe kana yoo akkasuma lakkisanii ji'a lama ji'a sadi wanni duran keessatti itun keessaa dhumattee qilleensi dhayee dhayee bubbeen dhooftee aduun dhooftee dhooftee dhooftee bishaan kun qulqullaawanii ji'a shaniin booda bishaan qulqullaawoo tahan bishaan kun xahaarammoo moo ka duraan najisaawe wani dhiqan jirtu najisuma jenname deebisni daa'in najisa moo xaahira bishaan sun bishaan ciisaa guddoo najifni itti bu'ee akkasuma dhiifamee yeroo dheertuu najifni sun keessaa dhume xaahira moo bishaan kun najisa duraan keessi jiraa turte amma keessaa dhumte duraan lama keessa jira aja'aa bifa lachuun jirjiiraman duraan amma immoo wanni sun martuu keessaa dhumte bishaan kun maal tahame xaahira tahanii moo najisa xahaaraa tahan bishaan najisaa tokko yoo fuudhanii ibiddarra kaayanii bishaan najisaa tokko yoo ibiddarra kaayan danfisanii ammallee guddoo danfisanii guddoo danfisanii bifisanii waan duraan balleessisan keessaa gubanii balleessan waan duraan ajeessisan najisa duraan balleesse ka ajeessisan akkasitti eegasii akka hafuurri isaanii qulqullaa'u yoo tahan bishaan sun xaahiramoo najisa طاهرة Eh, bishaan amma mana fincaaniitii bahu kana ka namni hohiin dhiqate kana ka walit dabalamee see tana deemee achi dhaqee achitti kuufamee sadarkaa hagamirra bahee bahee bahee ammallee gandumata sinu deebu kana kanaan salaatuun dandayama kanaan ammoo wadda'atanii rabbi gabbaruun dandayama kanaan nafa dhiqatuun dandayama wanajisaaf najiseesineetuma najisaan rabbi gabbaruu jira siniif du'aa hin teene qabalamuu dhabte kun xaahira jechuu maaltu xaharse bishaan kun najisaa akkasi bishaan kun xaahira jechuu bishaan bifa saniin akkas tahe xaahira ee duuba eegaa fatwaan olamaa'ii islaamaa hay'aa kibaara olamaa'ii ee, warra su'udii gaafatamanii su'aa- gaafii tana bifa saniin deebii kennan mujmacni fiqhii islaamalleen bifa saniin deebii kenne Ee, almujmac alfiqhiin kun ee, jaarmee gurguddaa tokko jaarmeen kun lama lachuuma qomo tokko qaba kunis almujmacu alfiqhi alislaami jedhama kullin almujmacu alfiqhi alislaami ma jedhama Eh, waldaya walgayii olmaa'ii takkaa fuqahaa'a muslimtootaa jechuu inni kun tokko raabixa caalama islaamaa jala bula jala jira tokko ammoo munadamaa mu'tamara islaamaa jala jira mootummoota islaamaa ta walgeette eh, munadamatu mu'tamara islaamii wali jedhamtu san isii jala jira tokko damee jaarmee guddicha aalamaa ka mootummaa islaamaa ta walgeette irraa tahe tan tokko tokko ammoo damee dhaaba raabixaa aalama islaamaa jedhamtu ta su'uudii ta nin isaanii jidda'a tana jala jiru tokko Eh, mujmacni kun lachuu haa walirra guddaa tahu walirra aalama tahuu male olomaa'ii aalama hundarraa walitti fidanii miseensa olomaa'iin gurguddoon aalama irraa miseensa Eh, olomaa'iin kun waggaa afuritti marroo tokko wal gayan biyya takkatti wal gayan yeroo wal gayan waan waggaa afraan kana keessa aalama xas dabalame ta duraan hin jirre waan sana irratti dubbatan dhugaan barbaachisa waan duraan hin jirre ta amma gabbaa'e waan kana murtiin isii maal taati isaantu murteessa isaan kun yeroo murteessan ifumaa lafaa ka'anii murteessan waan haga kana laalanii koree godhan koree isaan godhan tanattu eh, nama waa lama waliin qabate koree godhan waa'ee wanni kun keessatti dhufte yoo waan fakkeenyaa fi xibbii taate nama gamanaan sheekaa gamanaan ammoo doktora hedduu waliif fidan miseensa godhan namni doktora hin ta'in waan kanatti hin ergamu jechuudha beekuu qaba waan san nama waa bara- waan san barate ta'uu qaba yoo ammoo fakkeenyaaf wanni gara diinagdee mallaqaatii fi gamana taate qabeenna nama gamanaan ikoonoomii gamanaan ammoo sheekaa kana ergan dandeettii akkasii isaan qaban guddoo warri kun waggaa afraan dhufu kana waan kana qormaata godha qormaata qofa miti dandeettii qaba bakka wanni kun irraa baate hundayyuu dhaqee gaafatu waraqaa itti ergee waraqaa wanni kun maalirraa tolfamtee akkamiin gabbaate akkam gootii maaliin hojjetamtee akkamiin dhufte hundayyuu argachuu dandaya kanarratti ilaalee barruu guutuu qormaata guutuu godhanii qormaata san walgayitti aantu irratti dhiheessan ta warri muuxannoo qabu hayyoonni kun dhiheesse olomaa'ii gurdoon irratti itti haasofti achi murtii dabarsan waan haalan barbaachisaa tokko saniifuu fatwaan isaan godhan yeroo hundayyuu fatwaan uummata kaaniitiin addaan jira namni caalimaa fakkeenyaaf waan tokko masalaa gaafatame wanni kun galuufii dhabuun malayyoo galumaafiyyuu dhabuun mala akka bira fudhatuun malayyoo hatta waan inni takkaan argin ta'uu dhabuun mala takkaatuma gara bisuun hin argin waan takkaan argin lafaa ka'ee fatwaa godhuu hin danda'u maalirra godha takkaan garre maalirra godha الحكم على الشيء فرع عن تصوره jedha wanni tokko murtii irra murteessuuf sii galuu qabdi dura yoo humni waan kanaa hundi sii hin galiin maalirra murteesse tare murtii kennuu نندي توجو اه دوبا مجلس نكون اه تانا فتوى قد اكا اه بشان amma hojjetamee qulqullaa'ee as deebi'u kun ee qulqulluu tahan alxamdu lillaah waa'ee maxahaaraa keessa jirra gaafii takka isin gaafadha yoo fakkeennaaf bishaan bakka sadii hiqqoonne bishaan tokko waan jenne xaahira muxahirile ifii xaahira wahisni xahaarsan bishaan tokko immoo xaahirun gayra muxahir ifii xaahira waan xahaarsan tokko ammoo najiseenne sadii hiqqoonne kitaabni keenya kun afurit haa qoodnu godhu sadii deebifne hagam jenne tokko xaahiraa waa xahaarsan tokko xiqqo sanii gadi jiranii fi xaahiraa fi waan xahaarsan tokko ammoo najise jenne bishaan xaahiraa ka waa xahaarsa fakkiin isaanii akkam faana akkuma bishaan roobaa kana bishaan eelaa kana nagamaa bishaan ammoo ifi xaahiraa ka waan xahaarsine hoo ee kunoo ka akkama buna dhugu jirru kana akkana kana bishaan najisaa hoo ka jijjiirame طيب yoo fakkeennaaf qodaa lama keessa bishaan wuduu'a qopheeffatte bishaan biraan jiranii qodaa lamaan kana keessa bishaantu sii jira weelkii lama bishaantu keessii jira wal fakkaata bishaan kanarraa tokko najifni itti bu'e najisaawan najisaawan tokko ammoo najisoofne qulqullu yeroo isinit addaan beekta kunis in ajaawaa takka womaan beekte akka inni najisaa najifni sii galee murtii najisaa fudhate saniin booda deebee itti deebite bishaan kaan gargar wallaalte yeroon salaataa isin geette bishaan gargar wallaalte yeroon salaataa ni geette maal godhuu qabdame yoo gargar wallaalte ka yeroon salaataa geette maal goota tokkuma keessaa bismillah jettee wadda attaammo lachuu walit dabaltee wadda attaammo lachuu adda addaa wadda attaammo ofirraa dhiiftee tayammuma gootamo maal gootame wal sirraa fakkaate malee najisa tahan jiran najisa isaan najisoomanii jiran yeroo sana yeroo yeroo duraan najisaa yookaan adda wal hin fakkaanne addaan bee addaan baafte akka najisaa sii gale waan tokkoon hubatte ati eegasi ammoo wanni martuu walii harkaa jigdee ajallee qajala addaan baasuu dadhabdee dawwan laalte tokko immoo akka najisaa hin beekta ati lachuu najiseessineetti waddaanna lachuu waliin najiseessineetti waddaanna dadhabdeedha addaan baasu homaa wan dhabamte sun maal goona dhiifnee ta'emmoo goona isinoo maal jettan odoo bishaan jiran ta'emmoo goona tokkorra rabbe kaayanna sheek maal jettan isin ati achi nu harkisina nu gamana jirra yoo dadhabdanoo enne ihtimaalli fiqii ka haasawamu yoo argamte duraa nun argamtu hin jedhan fiqii biratti akkas jedhan malee duraa nun taatu hin jedhan yoo akii taate hoo طيب لتشون ديفنا تيمم قون طيب أسو غافي تنا ديبين كنين أما اللي غافي براسن غافر يو بشال لمان كان كيسا توكو xaahir gayra muxahir tahan ifii xaahiraafin waan xaharsan tokkomoo xaahirillee muxahirille lachuu wal bira jiran addaan wallaalte deebite maal goota laman kana waan dadhabisen keessa aga taa'e addaan baasuu dadhabdeen tun yeroo hunda asaansiniteettu akkamin dadhabaa jalan kaayina dadhabde yoo addaan baasuu dadhabdeen tun dubbii hiite yaalii godhaan hin jirtu egasi bishaan tokko xaahir muxahir tokko ammoo xaahir gayra muxahir waan xaharsu tokko tokko waa xaharsa tokko ammoo waa xaharsa wadu yeroo du agga egaa akkam godha tokkumaan tokkoon yoo waddaadhee ka aki ka aki wanta harsine san naqqa jeelee akkam godha wanni kun amma ka duraa akka isin hedduun keessan jettan lachuu ofirraa dhiisanii tayamumaan tayamumatan maal yoo jette yoo kana lamaan keessaa tokkoon hafirraa jedhu tokkoon kana jisaa siqqa jeele hoo wayaante martuun jisooftimu yoo lachuu haa godhu jettellee ifuu na jiseessitemu ammallee waan itti balleessitu waan tolchitu waan itti balleessitu guddaa kun ammoo faallaasaniiti lachuu marroo takka takka waddaataan kanallee waddaatte kanallee waddaatta keessaa tokko ka xaahiras makka jeelame lachuu marroo tokko adda waddaataan ka waan waan sina jiseesun qabu inni wama si fiduu hin dandeenye malee ee ee laasan jalan kaayina addaan baasuu dadhabdeen tun hiite addaan baasuu dadhabdeen hiite jenne hiite jenne addaan baasuu dadhabdeen hiite jenne yoo fete qufasi qabee arrabni kee mi'aa itti dhagamuu dadhabde yeroo duraa immoo akka isaan kun dhaawu kun maal eddaan beeka uma fedhe dhufa dadhabdeen jennee barachi hiite dubbiin wanni si dadhabsiise hedduu yoo fete duraan hin gartaa akka kun diimatanii eega si ilti jimjite si jaamte uma fedhe jechuu danda'a namni yoo fedhe ammoo qufasi dhufee wama takka dadhabmee addaan baasuu dadhabde uma fedhe ati dadhabde matana dadhabdee. chiti dhihulo kun xaahir gayr muxahir waan xaharsure ee bishaanii miti bishaan bishaan xaahira gayr muxahir jechuu kun bishaan wanni xaahiraatti dabalamtee maqaa bishaanummaa dhabe gaafii takka tana fakkaatu ammallee jaartii takka ta ollattu si hoosise waan siin jette intala sanis anat hoosise sille si hoosise dur ollaa turtan sille isi si hoosise intala hii si himte intala abalus anat hoosise jette intala tanattu san siin jette isiin addaan siin baafne dubra lama yeroo san achii mul'ata addaan wan laalte tam tahuu isii isiin isin duute dubra lamaan keessaa takka fuudhuu barbaaddeeti maal taata achuun dhiiftanii taatan ta'e hoosifta kam fuuta obboleettan teeti sun ee ee si himan la garuu lamii isii addaan wallaalte ati san ammatti hin seennu baaba san nu seensina maal goota lamaan tana lamaan nu dhiifta sun hagas lamaan nu dhiifta shakkiti hin seentu lachuun dhiifta darsii keenyatti deemna Eh, darsiin keenna kaardhaa maal jedha faslun قال المؤلف رحمه الله وجلود الميتة تطهر بالدباغ وجلود الميتة جوجان وان دوئه جوجان وان دوئه جوجان وان دوئه نتاهرا بالدباغ هلؤون طاهرة جد gogaa waan du'e hallu'uun xahaara tahaa jedhe yoo hallan xahaara taha jechuu gogaa waan du'e bineensa wahii ka du'e horii du'e waan du'e kana gogaa isaa fuutee gogaa irraa baaftee gogaa kana yoo hallite halluun beektanimi yoo hallite halluun tun halluun tun ni xaahirsitii jedhe illaa jilda alkalbi walkhinziiri gogaa waa lamaa malee jedhe wanni lamaan sun maal Eh, kar- eh, sare fi karkarroo malee jedhe lamaan kana hoo lamaan kana halluun xaahirsuu hin dandeettuu jechuu isaati jildi gogaa gogaa waan hundaatuu ni xaahiraa jedhe Go- gogaa waa lamaa male wanni lamaan gogaan isaan xaahirre maal karkarro'oo fi sare wamaa tawallada minhumaa waan jara kana lamaan irraa dhalate ammallee jarri lamaan walitti dhuftee ilma biraa yoo waliin dhalte أو من أحدهما تكا جرى لماني را تكر روان دلتي سرت رئدك يو كان كركروت هولدك سنلتي تبنا أبلون دوبا وعظم الميتة لفين وان بختئه وان دؤه فين دؤه وشعرها رفينسي وان افين دوئتس رفينسي وان افين دوئتس وشعرها رفينسي وان افين دوئتس نجس نجس جد إلا الآدمي إلمنا ما ملئ إلمنا ما إلمنا ما ملئ جد ما الجتشو ساتما بكتنتي وجلود الميتة جوجان وان افين دو ميتة جون وان نمني ووالا ما كيسا توك وان سلا فود اسي نمني نياتو كغرو اكا غاري نمني غورئين ميتة جدمتي ايه اما اللي واني فون اسي نمني نياني اللي ميتة جدمتي لتشو ميتما اسم فون نياتون حلال اسين تهنجة چو مغابين نتي اصلي سيتو نياتون حلال اسين تاني yookaan salaam warahmatullah yookaan ammoo aslii sii la- nyaachuun halaala sii tahe amma ammoo eh, isii kanat akka gaariidhin gorra'amanii saniif halaala sii tahuudha baate duuba isiin tun jedhe taxuhuruni xahaartii biddibaagi halliinsaan xahaarti jedhe hadiisa abdullahi ibn abbaas odeesse إذا دبغ الإهاب فقد طهر إلى رسول ربي عليه الصلاة والسلام غوغايو هلمه نتاهر جد طهارة هاج إلى رسول ربي عليه الصلاة والسلام غوغان توكو يو هلمه طهارة هنج إلى رسول ربي عليه الصلاة والسلام دباغت طاهرة غداج إلا جلد الكلب غوغا سرئتي فول خنزيري كا قل أمالي تكا كركر أمالي وما تولد منهما تكا وان جرى لمان الراد ألته جرى لما ولد أفته جدوتنا الراد ألته ملئ أو من أحدهما تكو تكا أمو جرى لمان كيسا تكو الراد ألته ملئ haganatti amma maal hagni kun waan nuun jedhe gogaan waan du'ee xaahira taha yoo hallan halliinsi kun halliinsi akka biyya teennaa ka dursan tahuu waan kiimikaala wahii amma itti buusanii bifa biraatiin gubanii irraa baasanuu wanni barbaachisu eh, foonii fi gogaa yeroo horiirraa ta bineensarraa baasan foontu cooma wahii moora wahii moorgaya wahittu gogarra tafaa mooraa moorgaya kana irraa baasanii gogaan qulqullaa'u halluu jechuun hagamta akka haga yoo eegasii bishaan itti bo'anii hin ajoofne takka yoo ka eegasii yoo bishaan tuqan ajaawu taatin hallamne waattu waan waattu irra tafe moorgaa irra tafe yoo moorgeen kuwamu gubatee nurraa haa gubatu wanni inni gubatee irraa bahuun sun ilaalamu wamu gubatee nurraa haa gubatee bahuuti yoo inni qajeela irraa bahe gogaan sun xaahira tahaa jedha gogaa bineensa hundaa moo gogaa waan gadheenaa madhabni shaafi'ii maal qaba gogaa bineensa lamaa haga feetellee yoo hallete siin xaahiru ittiin rakkatin jechuu isaati sun maal karkarro'oo fi saree jedha karkarro'oo fi saree jedha gogaa tokko bineensa yoo horii yoo yeroo inni jiru ati gorra'atte foon isaa nyaachuu dandeettu yoo inni osoo atiin gorra'in bakti'e takkaa namni gorraasan isaatu halaal siin tahin wahii akka chaayinaa gorra'e gogaa isaa sana dhimma bahuu ni dandeetta sun ittifaaqa jamhuuraati kophee chaayinarraa dhuftu jaakeeta chaayinarraa dhufu gogaa moonni kun martu ee namni gorra'e chaayinuma gorra'eemi gorrasan chaayina halaal siin taatuati garuu itti dhimma bahuu ni dandeetta jaakeeta sanillee salaatuu hin dandeetta jaakeeta sanillee salaatuu hin dandeetta maal hallamee jira hallamiinsa bira dabree sadarkaa biraa gaheeyyuu mal jaakeetni roobni sin roobina jaawa mustaxiila mustaxiila waan malaatiin abadan sadarkaa san hin jiru inni kanaafuu qajeela hallame eenyuttu gorra'ee fi karaa islaamaatiin gorra'a miti ofirra kiftochu dubbiin gabaabinatti kophee fi hiitu uf waan argatte san marayyuu imi hin dhadhu bismillah jedhi salaata rabbi seen jechu فضل شيخنا فون قرطمية تاني فون لوني foon loonii yoo halaalan ta'in nyaachuu hin dandeettan qurxummiin ammoo gorraasaan barbaachiftu wanni qurxummii hin tahin wanni bineensa bishaanii san hin tahin martuu gorraasaa barbaachisa kana yoo nama gorra hin beekin nyaachuu hin dandeettu yoo irra jiraatee karaa islaamaatiin gorrame halaalama siin hin jedhin halaala siin hin jedhin yoo biyyi inni irra dhufisan biyya aglabiyyaan harki guddaan akka islaamaatiin waa gorraatu hin tahin nyaachuu hin dandeettu yookaan foon warshumatti bahee deemu ka loonii ka sangaan irratti sawira qomataan sangaa nyaachuu hin dandeettu kana haga halaalaa beektutti kana nyaachuu hin dandeettu safatal sheekana Hmm. Hmm. Hmm. morme kamar jira shek nun galle kon rawu muramne akam muran murani ida tambisani kana si goda mormo mo mata murame mata hangni mata akuma uma wenjira somare somare kolma raba samale ngorramne yichu gaafii tana torbaan dabre doktoora akka gaarii gaafatame yoo dhageettan achitti caqafadhaa intarneet kee jirti akkanuma namni tokko achi keessa hojjedhadheetu gaafii bareedduu takka gaafate achirra argachuu hin dandeettan insha allah gaafii tana guutumatti tama torbaan dabre tanaati yoo ila akkuma torbaan dabre kanatti argachuu hin dandeettan yoo argachuun dandeettiin jechuun intarneetirra jirti amma intarneetirra kenne maaltu halaal jedhe maaliin gorraan jedhe Yo ta doktora sun nugeete ama chuma haja kafnu akka dubbiin fatwaan don heddumaan amma wanni goona amma bakka tanatti hagan dhira dabaratana amma madhabni shaafi'i maal qaba gogaa waa lama yoo haga feete halliite hin xaahiru jechuu jamhuurri olamaa islaamaa ammoo faallaa isaanii qaba gogaan jara lamallee hin xaahira ka golja'aatiif karkarroo saree yoo jaakeetta godhani akka gaariitti chaayinan siyaasa erge itti gamana gargalchitu laaltu sadadaa dhufe osin jedhan waa rakkoon qabu salaatiin jedha madhabni jamhuuraa santu raaji halle maal hadiisa rasuulaa tokko jira ayyumaa ihaabin dubiqa faqad tahuri rasuuli alayhi salatu goguma fedhayyuu haa tahu yoo hallaame xaahireedha rasuuli maal addaan baasuu dadhabe goguma fedhe haa tahu jedha ayyumaa ihaabi jechuun kalimaa xiqqoo miti ayyumaa ihaabin dubiqa jedha goguma fedhe haa tahu yoo hallaame faqad tahura xaahire gogaan sun goguma fedhe jechuu achuma jala jedhane gogaan hundu qurxummi malee kalluun بارك الله فيك ما شاء الله دوبا سن هاغا سيدر دبره غوغام مرتو طاهره چوغا جاكيتا يرو رغرته uumaan sodaatanii firmaa salaatiin jechuu akka madhabni jamhuuraa qabu asitiin tam tam saree fi karkarroo gol jalleen karkarruma karkarruma afaan oromoo itti barataa jedha mustafaan maasha allah baraka allah fi yoo gosa gosa wali fakkaatan طيب Eh, wanni biraa keenya si dubbate maal jedhe wacadmul maytati lafeen waan du'e lafee waan du'e kana fakkeenyaaf qaranii waan irraa hojjetan meeshaa wahii irraa hojjetan meeshaa manaan bareechifatan haa ta'u meeshaa wahii ka dhimma itti bahan haa ta'u ilkaanuu namaatu haa ta'u wama haa jennume lafeen tun ammoo lafee waan bakti'eeti waan halaala gorra'amee miti lafee waan halaala gorra'amee xaahira waan halaala gorra'amee lafeen isii xaahira itti dhimma bahuu hin dandeetta waan feetiin bareechifachuu hin dandeetta gubdee cabsitee daaktee waan biraadha tolfachuu hin dandeetta ta ammoo wanni tan hoo ta lafee gaafa ammallee qeensa wanni sadeen kun maal ta'a qeensa leencaa keessaa yaafatee waan hin bareechifate leenca jeesee qeensa keessaa yaafate arba fuudhee ilka ilka arbaa ilka arbaatiin daldale mala guddaa achi jalaa argatee taajira ta'e mala hin haraama boor dhiisi gadhiisi bira deem jennaan moo kan akka halaala hin gorraane moo xaahiraa wanni kan kee rabbi tabarkaa siyaa godhu jennaan maal jennaan فضل آه السلام ورحمة الله jamhuurri olamaa'ii islaamaa waa sadeen kana lafee gaafa ilkaan lafe majala seenan qeensa waa sadiimi waa sadeen kana ka waan bakti irraa namni baafate najiseedha jamhuurri olamaa'aa kanaafuu gaa ilka arbaatiin daldaluun haraama jechuu yoo arba san danda'e bismillah hidhee gorra'e malee akka gaariitti najisa jechuudha salaanni waggaa akka machiisanii salaatan illee bismillah akka jamhuurri qabu takkaas horii waan najisaa sanirraa yoo dhufe najisa najisa irraa yoo dhufe najisa jamhuurri akkana haa jedhuuti madhabni xanafi'i xalaalayidha xaahira jedha yo madhaba kana qabatte waa gurgurachuun dandeetta haga waan kana daldaladu mana xanafii qabadhu gaal daldala fitti as deebiin madhaba kana wajjin ammallee sheekh ibnu taymiyaan madhaba san qaba innilleen yaada san qaba xaahira ta'u kun maalin haramse kun maalin haramse kulleen aslii waan maraatu halaala yoo waan haraama godhen argin dubbii hagas godhen asliin haraama asli wahii haraaman taatu asli wahii halaala mee asliin hagasi taansee maal jedhe wa shacruhaa najisun illa al-aadamiyyi jedhe wa cadmu lmeytatiin fixne jirraami lafee fixne jirra waan lafee fakkaatalee jala deebifne jamhuurri raajixa najisa jedhan madhaba xanafiitiif ibnu taymiyaa maal jedhan xaahira jedhan hagasi irra dabri wani taa dabaru wa shacruhaa shacreen isii hoo rifeensi suufni re'ee halkanuma tokko dhukkubni itti bu'ee ta re'een dhibba tokko akkana facaatee ciiftu argirte boosilaa re'ee dhabeette suufa raguu irratte makiina fa'atte magaalaa geeffatte haraama moo halaala xaahira moo najisa waan itti gurgurtu sun akka madhaba shaafi'itti maal jedha najisa jedhu suufa sana haa taatu rifeensa dhedheeraa haa taatu eegee fardaa tana gurguranii akkasitti itti fayyadan haa taatu mufeete haa taatu wanni rifeensa tahee bineensarra jira bineensi sun akka gaariitti hin gorra'amin maal jedhama tanu shaafii najiseedha shajiraa baaba biraa tamanu meeytaa dubbatu jirra shajiraa maal saniin daldalataniitu rabbiinu rabbiinu saniin galata nurra xoole jamhuurri culamaa'ii maal qaban suufa rifeensa takkaa dabbasa waan bakti irraa guuran xaahiraa itti fayyadamuu ni dandeettaa gurgurachuu ni dandeettaa jedhe jamhuur islaamaa matamni shaafi'i jamhuur isan kilaaficha umma rabbii guddattu maal jedhe ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين جل ربي galata nu isinii goonerra suufaa fi rifeensaa fi waan tagaalarraa guurratanii ta hoolaa fi irraa guurratanii tana marayyuu isinii goone akka itti fayyadatan isinii goone tola isinii oollee jedhe rabbiin waan yeroo tokko najisaawaa yeroo tokko xaahiraa yeroo tokko badaa yeroo tokko deebi atiin galata namarratti hin ooluu eega takka galata namarratti oolee waan biraa jalan kaayin wanni tu yeroo biraa yeroo hundaa nama fayyaduu hin dandeettii jedhanii tana qabatan daliil godhatan sanumattu raajixa wallahu aclam سنمت راجح ولا يجوز فصل كان السين فاصل إلا الآدمي إلما نما مليل إلما نما طاهرة دير فين سا والنساء برتو طاهرة نجسة والنيرو تقول إلما نما يقدو إلا نجسة رفين سنتلو دير راجح ترى غرغرة جتشو متي قالوا إن نجسة متي واتوك وان علمنا ما تكلين نجس وفت طاهرة ولقد كرمنا بني آدم جل ربين يو أسلم أن يو ستوك يو مالي قوت نجس أمتي طاهرة بيك يجو يو نستوك وما نجس وفتو gogaanamaatiin moo shacru shacrii dubbatu jira rifeensi najisaa jedhe ka ilma namaa male wanni ka ilmi namaa keessaa foofamsan rifeensa jalarraa foofame faslun kulleen fasli walaa yajuuzu hin gayu isticmaalu dhimma bahu awaani dhahabi qodaa dhahabatti dhimma bahuun namaan gayuu jedhe walfiddati qodaa fiddallee meetaaf ziqaya jechuu qodaa meetaatiif qodaa ziqayaatti weelkii kanatti dhimma bahanii waa itti dhuguu waa itti nyaatu hin gayuu jedhe haraama wayajuuzu isticmaalu gayrihima min alawaami odaa biroo weelkii biroo ka waan birarraa tolfame kameeytaf ziqayan tahin dhimma itti bahuu ni dandeettaa waa itti nyaatuu waa itti dhuguu manaan bareechifachuu waan feete godhuu ni dandeettaa jedhe wanni sun waan dahabaa fi fiddarra qaalillee haa taatu yoo feete wanni akka daa'iman jedhamtu irra qaalii tun itti weelkii sinirraa qodaa sinirraa tolfame itti dhimma bahuu ni dandeetta ka dahabaa fi fiddaa immoo itti dhimma bahuu hin dandeettu jedhe maaliif itti dhimma bahuu hin dandeenye rasuula rabbitu alayhi salaatu wassalaam si dhowwu لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة جد قدا ميتا في زكايات وان رقينا جد رسول ربي ولا تأكلوا في سحاف ما إيه قريس التي وان ياتنا جد فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة الدنيا تنقبت كافراتي إيه فإنها لهم في الدنيا الدنيا قبت آخر كافرات إنسان تتفيدتا آخرة أموتهن جد أنا مسلماتي كنافو أسيت تدفتي هجتة تلما باتي أشيتا كان خسار أسيت الرما فقاد وجتشو نيانا مج أبسيتي وزونا من توكو كمان أبيلا يجرو فورا سيتنا وان ذهبتي وانياتون وارقون وان برين كنافا من تين إسلاما دوويت إيه dhimma itti bahuun jedhe bar dhimma itti fayyadamu jechuun wama hunda wama takka illeen itti fayyadamuu hin dandeettu gurgurumaaf bituu akkuma malaqa olkaayatu hagan qofaan itti fayyadamuu dandeetta isan sehu wama cululuqu malee waan isarra danda'e taa'umsa olma eegudda jira hagas banan hayyamaniifi isa bitanii akaachuu sanumaaf bahee milaal innu sumaa shakkee qabdi wani waan dadlaganuu isaa ti dhimman bahinumati yaa dhimma itti bahachuun akkasim isticmaala beesee wa hin gurgurat malee akkam dhimma itti baata beesee dhateetta yaabbatta ee sarree gurguratte wa hin bitatte hin gurguratte sun saniif bahiyyuu innu mallaqa salaamu rahmatullahi haaji baarakallahu fiikum hayyakum allah Yeah. اوكي جميل جدا حقي لكن حق اسمه ملينا حق اسمه ملينا حق ما اهبى آه. ها وان اوكي وان بلوان فيرينا ان شاء الله maanta meeqaa ku qoran okay weli qoraxduma dhacin maya markay dhacdo anaa anaa anaa anaa arki anaa kuu sheegi ha adimin bal sug طيب فصل والسواك سواكني ريغان مستحب سنة في كل حال أكاتا هندتو يرم هنديو إلا بعد الزوال للصائم نما صومك أبو إيغا أدون والكتر راقما دي آجالاتي غلغلة ماليجد وهو في وهو سواكني في ثلاثة مواضع أشد استحبابا بك سديد سنمان إساء الرجباتاج عند تغير الفم فمي بك أفان نما أجاونت من أزمن الدسرة وغيره تكاموه الريبا في وأنا كوان برانيا ترى وعند القيام من النوم يروه الريبا كأنس وعند القيام إلى الصلاة يرو صلاة تؤل كأن يرو كان سدين حالا سنمان siwaakaa jabaataa baabdi tun nuuf baaba jabdu baabatan akka dacwatti silaa biyyi teenna keessa deemanii dacwaan godhu guddoo nama barbaachisa aadan habasha'aatu nu fudhattee namni keenya gama kanaan qiyaasa malee sunna irraa fagaate aadaa teennatti jedhan dur namni rigaa malee deemu eybii jedhan gurra jala kaayatee deema jedhan aadaa aadaa teennatti gurra jala kaayatee rigaa akkasitti deema jedhan namni deemataan yeroo daqiiqaa hundayyuu afaan rigata akkuma amaaraa taanii booduma tanaaf waan kana maraa dhiisaniituma rigaanuu hafe waan ajabaa bara kana silaa akka barumsatti akka dacwatti yeroma hunda muhaadaraa tanumarraa godhu maal rakkoma jirturaa godhu malee waan rakkoo hin jirre irraa qabri irraa haasawnuuf hin jirtu fakkeenya namni achi dhaquun jiru guddoo rakkoo hin jirtu tana siwaakni duuba fadlii guddoo qaba rabbi biratti rasuulli rabbi maal jedhe alayhi salaatu wassalaam السواك مطهرة للفم للفم مرضاة للرب سواكني أفاني أهار ساجد ربس نجالة شيء ربس الرجالة تيجو هاجة سواكتو نمني هاجة سواك جير جال ربي أرقته لك أموني سواك اسم ملك ربي ربكتي ما رسول ربي شنكرتي مالف دي دنياتشو شنكرتي زنبي تنتان أفان كي دقم أجاوني ملك الربكتيف يور رقتين ورق ملكاتم تجرفها رحمة ربي مكم أرقته أمو namni akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo salaata yeroo wadda'atu maraa rigatan yeroo salaata seenan mara rigatan yeroo mana seenan rigata malee takka anteen itti aishaan rasuulli rabbi takka ammoo irraa fudhate yeroo hirriibaa deeman afaan rigatan malee hirriibaa takka an kaan itti harkan keessoo kan afaan rigatan malee rasuulli rabbi akkuma ka'anii bahanii fincaanii deebi'an rigatanii rafan rasuulli rabbi deebi'anii sunnaan kun qajeeluma du'e nu biratti duuba kana sila akka daawwatti wanni guddoo irra kaayanii da'waan godhuun guddoo barbaachisa dhugatti maal jetta aishaan kaana nabiyu sala alla sallam idaa qaama min alleyli halkan irraa yoo hirriibaa ka'e yashuusu faahu bisiwaaki afaan ifii siwaakan sawaka ta'edha bar hirriibumaa ka'e amma hirriiba deebi'uuf ala deemee yeroo mana deebi'an afaan siwaakatanii eegasii mana seenan qajeelatti duuba tun akka amantiin addaan nurraa fageesse maleekaa rabbi rahmata rabbi maleekaa waan urgaa waa jaalatti bakka tanatti akka silaa jabaan nu guddoo nama barbaachisa maal jedhe duuba inni wasiwaaku siwaakni mustahabbun fi kulli haali yeroo hundayyuu sunna jedhe ati siwaakatuun afaan rigatuun illaa bacda zawaali lisaa'im nama sooma qabu galgala nama soomaatiif malee jedhe nama soomaatiif galgalli sunnaam jechuun sun madhabuma shaafi'ii qofa qaba qawliin kunis da'iifa isaan maal laalan hadiisi tokko rasuula irraa odeeffame alayhi salaatu wassalaam ka rasuulli rabbii jedhan lakaluufu fami saa'im lakaluufu fami saa'imi axyabu cinda allahi min riixi ilmiski jedhe xiraa afaan nama siwaakatee afaan nama sooma qabuu keessaa dhuftutti rabbi biratti urgaa miskirra urgooftii jedhe hadiisa kana laalanii maal jedhan isii tana balleessuu hin qabnu jedhan tun dogoggora kaluufa jechuun gaazaa garaan namaa dhihana dhabee achi keessaa darbu saniin kaluuf jedhama sun afaan ajaa afaan xuraayee afaan wasakni keessa jiru walitti dhaan qabtu yoo afaan haga feetirigdellee eega garaan kee keessa homaa hin jirre gaazin achi isin dhufu sun gaazii xiqqoo xiraawu san ka rabbi baanu malee ka ati firraa kaasuu dandeettu kana yoo ka ajaawiyyuu rabbi bira urgaa'e ka urgaa'u rabbi bira akkam taare haga sirra haga sirra urgaa'u sun ka ajaawiyyuu rabbi urgaa'u hedhe ka urgaa'u maal taare tanaafuu jechi kun daciifa وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا جده عند تغير الفم أفان جرجير منان سنمان إنجباته من أزم وغيره أما بيمن جروه أنا فأتي بيوني نياتمو إرغدوان qorichaan qophaa'eeti yoo ijoollee fakkeenyaaf yeroo isii raftu akka gaariitti afaan sanuu isii rigadha odoo hin jenne akka gaariitti riganii fi quba qabaatanii akka ilkaan mara rigaan kun gahe raffisanii ganaman godhin miidhama guddaa ilkaan isaan ragaye ijoollee ilkaanumuu nyaatamee nyaatamee hooqamee akka biraa ta'e garta bakteeriyaan kun akkasuma jala bula hegani nyaateetu ilkaan kana dabarsa kanaafuu maal silaa su akkuma sunnaa rabbi godhe kan amma faranjii nu beektee sunnaa goote gartan isin faranjii nuti kaafira tasilaa hudduu firaan dhiqne tana kaatee afaan rigatu malee namuun ciisu rigatu malee illee lafaan ka'an tura sunnaa isiinuu beektu nu wallaalle jechuu dalagu bar amantiirraa fudhattee isiin dalagde bar islaam namoonni dalagan maal nu qofaa beekaa isin aalama guuturraa akka jiruun naannoo habashaa kana qofaa ammallee aadaa habashaa ni balleessa akkasuma waan biraatii miti turkaana keenya lafti isin garri akkasin goota akkasin tufaa argattu adunyuma guutu adunyuma guutu jedhan bakki afaan rigan isin bakkuma kana jedhan gandi xurii gandum xurii xiqqaa kana ee suleen jirte وعند القيام من النوم يقروا الربا كاتو وعند القيام إلى الصلاة يروا صلاة التكاتو رسول ربي عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وسو أمتك يجباتي سداتو بعد رسول ربي ديرك أما قرأ جرين من صلاة الديم وفأكك إيه وداتو هكذا نرتب والله سبحانه وتعالى أعلم